When on I kill uh, GPA, when I uh, carry the body go. Sir, I'm not lying for you, sir. When they kill DPO, not among, I'm um, across of water. Mm. When they carry DPO come. Mm. Sir, I will not lie for you. Mm. As well with Almighty God, mm. will create my life. Mm. I be one kind person. I be like this. I will not feel like for you. Mm get woman conscience get woman conscience when dem carry am come i no i no fit see am i no fit see am i swear to almighty god i hide but na cross wey carry am come cross wey dem carry am come that across cross carry you go there. you know where dem bury am Now, if now where dem bury am na na the thing with me i no know i no go feel like to you sir i swear with almighty god i no go feel like to you but that place where dem carry am come fit escort you go there. I no there. I swear to Almighty God. Okay, no wahala. How many guns you know you think say two people get? Sir, with my truthful, mm. I will not lie for you. Mm. I will not lie for you. I swear with Almighty God. Mm. Two Baba get gone. Mm. Like you go reach forty, fifty. Two Baba get gone. Mm. Two Baba gone. Mm. I no go feel lie for you, sir. Mm. Reach like forty. I know feel like for you, sir. I swear with Almighty God, you will create my life. Who the supply and God? Sir, since when me I go there, I know feel like for you. I swear with Almighty God, I only talk with you when me alone. Mm. I swear. Mm. Person wey the supply and gone, in the call and na through phone when they call and Anytime wey im need them, im go call them. If im call them, you go send money for them through our account when he send that money for am through account when he send for am before go know he go say they don't deliver am he go go collect am i swear to almighty god i swear to almighty god sir i will not lie for you anything so with this thing sir i swear all this place wey me i tell you all this thing wey me i tell you i swear ah, that place where they stay, wey we stay before I run comot. Go there. Obe which people dey sponsor na for dis town? People wey dey sponsor Tubaba. Sir, I will not lie for you. Baba get so many so many people when they call them. wey dem dey discuss with am. I no fit lie for you. Something wey im dey do need our laws. anything when they do people just dey tell us say do this o say do this the people wey wey say then with am dem dey work together sir he no gree tell us i swear with almighty god. okay before na key uh, which native doctor wey dey carry come sir i no feel lie for you sir that man when carry come na through phone when call him. since for my life never even see that man said that man from Ogoni. He give talk oh, no go life for but you, sir. But you see the man now? Sure, sir. I the, see the man. The man na dwarf or na talk like him. The man no tall. The man no tall. Na from Ogoni. The man short. He no too black oh. Mm. The man no too black. So I no feel life for you. No, Anything wey that man with them, then they do self. That one no concern him boys. Anything with that man with am Then they do e no concern im boys you lay dat man with am Then they do their thing. Make una just leave am.